D Productions. Music with a heartbeat. Please subscribe and share with your friends to get the latest beats on YouTube. Mmm, my people. <laughs> na wow <laughs> i greet una una very good um, tuesday afternoon and uh, i dey welcome una especially to this uh, beautiful program on informing radio hook me up yes my name na sandra ekekwa hook me up na program for those wey be say dem wan enter into relationship those when e be say dem wan enter into relationship and uh, for people wey be say dem dey enter into relationship or dem dey already into a relationship because many people dey enter this relationship dem no know wetin relationship dey all about yes uh, my friend enter relationship so me sef i enter yes my neighbor enter relationship me sef i enter and they don't know wetin e dey all about so na im be the uh, program wey dey all about how to enter relationship how to manage relationship na im be the matter yes my people i dey welcome una once again for this program we dey connect people for relationship when e be say e fit lead to marriage for this program we dey connect people for relationship wey be say go fit lead to marriage yes today the matter wey carry us come na another special program on relationship na e carry us come today another special program on relationship na e carry us come today yes today we go talk about the matter wey e be say so many people dey enter for they eh, always dey get for their relationship and the matter be say people wey dey enter relationship dem no dey ask question before dem enter dem no dey ask question before dem enter dem no dey find out things before dem enter and dem go call am courtship dem go dey courtship for almost one year wetin dem suppose to know dem no go know am find the thing dem suppose to do dem no go do am and dem dey for courtship and na after dem don start wetin dem dey call marriage dem come dey get issues wetin be wetin you suppose to do when you dey for courtship the period wey you take dey courtship when you never say i do to the man when you never say i do to the lady una never take that oath una never seal am up this period una suppose to do una findings as a lady and as a guy you no talk say you dey into courtship and love dey catch you wetin you dey call love when you no know the meaning of love e dey catch you and you dey inside this relationship this courtship for over let's say one year even if na six months even if na five months even two years you dey inside this courtship and you no fit know anything about your partner you no fit know anything about the person when e be say e wan put you for house or you wan put for house na error my people na error na e be the period of courtship you suppose know who that your partner really be you go find out things about am no be say after you don say i do you come dey regret dey say had i know this na wetin so many people the errors wey people dey make when they dey courtship because they no find out the things wey dem suppose to find out when they dey courtship you go ask question because now you never marry the person put for house as a man as a guy never marry this lady put for house find out things about this girl ask questions do some findings about the girl the period wey una take dey waka together find out the things when she fit dey do the thing i know say you no go fit know everything once na true you no go fit know everything once because even after una marry you go be say you dey see some kind new things about it you go dey wonder ah ah no be so e be o to say na i know i for no even marry but now e be say you know now e be say you don already know when na be say una dey into relationship and, um, and una dey courtship and you dey find out all these things as you dey find out all these things you go know whether na wetin you go fit cope with wetin you go fit live with who you go fit manage questions wey you go ask na be this when you dey for courtship you go find out wetin the guy like or wetin the woman like the things wey the guy no dey like and the things wey the guy or the woman no dey also like because you go find out some ladies maybe you marry non-tribe and the lady come from another tribe you come from another tribe and for your tribe or as a guy your choice of food na fufu your choice of food na swallow but the lady dey like to always eat macaroni because as a guy you know say guys no dey too much like those kind food dem dey like food wey dem dey swallow now find out as a guy this lady wey you dey try to propose to marry na person wey go fit prepare your food for you some lady go tell you say i no fit do fufu o i no get power for dat kind food if you no eat indomie make you e rest if you no eat macaroni make you e rest me i no fit go dey pound fufu for anybody i no get dat power my dear if you dey into courtship let your lady know the kind of food wey you dey like to eat say my dear i dey like swallow i no dey like macaroni i no fit take indomie take sleep because i be man na the kind food una dey like be this i hope you go ready to prepare am for me even in the process of courtship invite am one day make e come prepare for you say come prepare this food for me e no be say you e go come your house come dey cook am day, but try to know whether na wetin you e go fit do come prepare this thing for me make you know if na lady wey dey responsible enough to enter kitchen prepare swallow for the man when e be say e wan marry because this thing dey cause issues for marriages o oh. after una don talk say una do una enter house you dey come from work after the days job wey you don sweat the girl prepare my uh, indomie wait for you wey you wan chop sleep and indomie no be your kind you no be the kind of person wey dey like indomie imagine your kind of how your con ten ance how your how you go feel to come meet say na indomie na e be the food wey your wife prepare for you if you prepare indomie for you wetin you go prepare for the pikin wey dey house because if as a man wey you don go work come back at the end of the day you dey expect to swallow then drop indomie for you for table no be say you request on no be say na on request na wetin you ask for na the one wey feel say im fit cook because im no fit prepare fufu my brother make we dey very careful and make sure say you dey find out these things before you agree to marry this woman because if not you go end up for one chance because forever and ever as you stay with that woman you no go continue to dey eat indomie now dey displease yourself dey try to please one woman because you no wan make she vex you dey pre ten d to eat wetin you or you no go fit marry woman for house you dey go buy fufu for outside my brother na error o big error who cook that one you go buy for outside the person get three head or get special people wey dey cook the fufu so if you be man this na your kind of food your choice of food let your woman know before you marry her this na my choice of food no say i love you i love you you take shame chop poison i love you i love you you carry her enter house and she cannot do her job as a wife she go tell you say she she no fit prepare fufu now for this modern age we know say they don even get oyibo things wey dey take dey prepare fufu wey dey dey call yam pounder you fit use am take do prepare your fufu even semo you fit use am take turn as in turn your semo for fire without say you no pound with mortar then you get yam pounder wey you fit take do pounded yam without say you no pound am for mortar the same yam pounder dey pound fufu you go pound uh, uh, your fufu for you your cassava which is your um, how do you call it uh, santana e go pound am for you without say you no use mortar but whereby you no get yam pounder wetin you need to use mortar and pestle na you need to use to take prepare your fufu so let your lady know no matter how beautiful how psychedelic wey be say she look as long as she's coming to be a wife in the house she should learn how to prepare your dish especially african dish as an african man if na that type of man na you be so you no go fit get wife for house and you dey go outside go buy food wey you wan eat think am na na error e be so for when you dey for courtship try find out the kind lady wey dey try to put for house when you call wife material she dey capable to prepare your kind of food find out the kind of lady wey she be no go marry woman wen dey give you order for house instead of you to dey give order for house marry the woman wey go take your orders marry the woman wey go respect you marry the woman wey go serve you marry the woman wey be say go stand there for you as a mother because na wetin so many uh, relationship with the problem wey so many relationship dey get na e be this yes and also another thing wey you go do find out as a lady and as a guy as you before you dey marry this lady let am know your capacity let am know the volume of your account let am know how you dey no pre ten d about anything as long as na that house na she dey come she dey come meet you for that house she wan be part of that house she need to know how your capacity the volume of your account the capacity of your business how e dey so that e no go assume say e dey come enter into luxury where luxury no dey because all guys nowadays dey package so all girls don confuse every fine guy wey package say na yahoo guy say maybe e get millions for account and make e no come mistakenly the hardworking guy wen just get enough to take care of himself as yahoo guy enter finish come dey demand for uh, venza's birthday gift that one na one chance and na trouble na if that person go enter so as a guy as you enter into as you dey into relationship and into courtship let this babe know say let your girl know say this na your capacity this na the volume of your account this na wetin you dey get at every month this na wetin this is this na the weight of your business this na how you fit carry this na wetin you fit carry this na wetin you no fit carry let am understand she need to know so that if she no get interest make e waka leave you before e push you enter one chance e need to know if no be that type im dey find because some girls wetin dem dey find for guy na your atm card the volume of your account dem no love you the love wey dem dey profess to you say dem get for you na dem love your atm card dem love the volume of your account so if those things wey dem dey expect no dey that love go vanish so before dem go waka leave you for junction try let dem understand my dear this na the volume of my account this na the capacity of my business so that even when you also dey plan the marriage when they understand say this na the capacity of your business and the volume of your account they no go go dey demand for designer shoe wey go cost you your business money designer uh, ring or gold ring when e be say go buy the whole of your business or diamond ring wey be say go cost the whole of your business so you go let this girl understand and let her know and find out if she still ready to continue with the marriage because for relationship na for beginning dem dey tell journey wey dem wan go whether person go fit waka or not na when beginning of journey na you go fit talk say i go fit waka this journey this journey i go fit go or i no go fit go so no be after you don start the journey for junction you come talk say i no go again no e no good like that na from beginning of waka you go take know whether this journey i go fit go or not so as you enter relationship let the girl know this na your where your power reach o oh. and also let her know This na the kind of food wey you dey like to eat like i dey talk just now let am know dis na the account the weight wey my account weigh This na the business wey i dey do you go also let am know say when you dey plan the marriage you go plan with the size of your pocket e no good make you borrow take do anything or like do marriage yes e no good make you dey borrow take do marriage so when you dey into a relationship let your partner especially the girl wey you wan marry let am know see your capacity no please her no borrow to please her you borrow to please her for relationship you go always borrow to keep her for marriage which means na cage na you wan cage yourself for that relationship now you wan put yourself na bondage you wan enter for that marriage so always let your partner know find out things about your partner then on let her understand if na the type wey go fit when e don understand you say see how you reach see how you dey now if she go fit manage with you you go still also let am know find out if na the type wey go fit manage with you after you don understand say this na your capacity this na how your pocket reach this na how your business reach this na how you dey now girl if i marry you you go fit manage with me because dem talk say dem no build rome for one day o oh. e take time to build so if na the type wey go fit manage with you because we find out say no be all girl dey fit dey plan follow man no be all girl dey fit dey manage follow man not be all girl dey dey dey fit dey lay foundation as in dey dey follow man dey lay foundation not be all women dey fit do that kind thing so many girls dey look for already made husband already made home already made man when we say already made man man wey don already make am e don already make am everything don set him just waka come so but the truth be say any woman wey follow man lay foundation wey follow man build the foundation build wey follow build the man establish the man make the man grow for him present dey put head together make sure say this man grow he stand that woman dey ever earn respect from that man dey always earn respect from that man and e dey always enjoy that man that one bring me to one matter when i just see for uh, when i go market over the weekend i dey one man dey buy material dey buy one fine dress and where i stand dey buy something him dey ask the woman this one fine the woman say e fine he say the man say na five thousand naira so i look the dress i look the man i ask am oga who are you buying for he say for my wife he say you know say valentine dey come so i say make i buy this dress because by next month all red dresses go add money because na seasonal colour so i just buy am now to surprise my wife for that valentine um, when valentine reach i say make i buy am down he say na two i see for there o oh. i bin wan buy the second one the man say the two na the same price five five thousand each na the woman say you wan return this one he say no i wan buy am ah join this one he say if you know say money dey with you now you fit take am the man say and my wife deserve am o oh. you know say if woman suffer follow you e deserve to enjoy when money don come i look this man i smile my stomach dey bubble i tell this man god bless you sir i say few women na understand this truth you see this man now only him tell him say when i dey suffer my wife follow me suffer now wey money dey she need to enjoy with me na the gospel truth na be that but not all woman know this truth say yes i need to build with this man i need to help this man i need to support this man because when you don support am the man don arrive who be the first person wey go enjoy na you who dey at advantage na you who be na you get everything because as long as the man marry you na you get everything wey the man get just as the man get you and everything wey you still get so my dear young lady and young guy wey dey into relationship wey dey into courtship do your findings during courtship no be after una don marry the period wey una take dey waka together dey do friend and friend dey plan dey check out dey try to know whether una go fit dey together that period find do your findings ask your questions find out about each other find out whether una go fit dey together find out many things about yourselves no be after marriage so that you go know if this person na person wey una go fit live with because no be after marriage you go come dey find out all these things that time e go don dey too late because just like dem dey talk broken relationship e better pass broken marriage e better pass say wey una dey for inside courtship you say i no go fit o oh, abeg i no go fit i no go fit cope i no go fit i, I no fit suffer follow any man o oh. i no fit struggle follow any man i no go fit i no fit enter kitchen go do fufu for any man for what if you no eat indomie make e rest yes tell the man this na wetin you go fit do This na wetin you no go fit do so that no be after dem marry dem tell you come do that kind thing you feel say the man dey wicked or dem dey give you unnecessary stress yes as a young girl remember say as you dey marry as you dey marry as you dey enter that uh, marriage once you marry you no be your own again na the man now get you so everything wey you dey try everything wey you dey do before na you must agree with your man to take do any other thing wey you wan do you must agree with your man must agree with you to say okay you wan do this thing okay go ahead oh this na wetin i wan do you must the man must agree with you after your marriage because you no be that madam of yourself again somebody you now dey under somebody somebody na e get you now so get that information into your heart or into your head say this na wetin you suppose know wetin you suppose do and how e suppose be when you dey relationship before you marry and know say yes when you marry this na wetin you dey expect for that marriage yes o so, uh -huh. no dey always stand on your ground when you dey stand for relationship no dey always stand on your ground of say na wetin you talk na dem must do na wetin you want na dem must do then dey challenge or dey always dey challenge your man say e e eh, wey be say because if you begin to dey challenge your man as a as a lady you always challenge am dey say na wetin you talk na dem must do na wetin you talk na na you must stand put you begin challenge your man like that as a lady you marry that man maybe the man no know say na so you be you marry am you dey always dey challenge am my dear no matter how that love catch fire water brigade go just come you e go quench am you no go understand e go quench when e quench na only ash go remain you go dey wonder wetin happen na wetin you do na e quench the love wey the man get for you so make you understand this truth today my people This na hook me up on informe radio what we just talk about just now na do your findings during courtship no enter marriage before you begin do your findings do your findings ask your questions things wey you suppose know about your partner during courtship before you say i do so that you no go go make mistake when you go dey say had i know when e be say na irreparable mistake because broken relationship better pass broken marriage for this program we dey hook up people for relationship when dey lead to marriage we dey connect people for relationship wey dey lead to marriage so for our list we get so many ladies when e be say dem be working class uh, skilled people beautiful ladies god fearing even virgins depends on the categories wey you want we even get widows we get widowers those wey be say dem ready for relationship wey go lead to marriage we get dem on our list yes just in case you wan make you uh, make we connect you or hook you up with any of these ladies or any guy we still get um, um, guys wey be say ready for marriage for our list so in case e be say you get interest for any of them number you go take reach us na zero eight zero six eight six nine nine three three nine zero eight zero six eight six nine nine three three nine for our international listeners, ten when dey lis ten to us for all over the world um, number you go take reach us na plus two three four add am to our number plus two three four eight zero six eight six nine nine three three nine na be number you go take reach us um, after now so my people na here we go draw the curtain for today make una join us the same time next week tuesday for another interesting one my name still remains sandra ikehua i salute now. na bye bye for now.